ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ቪዛ ሚልክ ነኝ። እባክዎ ማየት የጉዞ መረጃ ምስጠው
አፋን ኦሮሞ ይላል እኮ አፋን ኦሮሞኛ ላይ ነው እኮ ኢሳማ አከም ጅርቱ ሄሎ ቪዛ
nagaadha akkam jirta nagaadha akkami akkaminan waan kana xumurachuu danda'a
odeeffannoo waa'ee malaa siinii kennina.
Eh, Gara biyya kamii deemuu akka barbaadanii fi dhimma maaliif akka deemu tanii yoo nutti himtan odeeffannoo guutuusaa siinii laanna.
eh, kanaadaa Kanaadaa.
hojiidhaaf akkasumatti Eh, Eh, Carraa hojii argattan immoo barbaadaa jirtu.
barbaadu
Hayi, viizaa kan hojii argachuuf jalqaba kan isinirraa eegamu carraa hojii argachuudha.
Mm, Eh, Carraa hojii sanammoo argachuudhaaf onlaayinaan intarneetanii fayyadamtu taanaan mm, onlaayinaa irratti weebsaayitiitti argattan nuti isin ilaanna.
mm.
Achirratti galtanii carraa hojii achirra jiraniif kan isinitti toluuf appilaayi gootu. Sanaan booddee gaafa kaampaaniiwwan achi keessa jiran ya- gaafa isin fudhachuu isaanii kan argisiisu xalayaa isinii erganii booddee xalayaa sana fudhattanii viizaa keessanis immoo appilaayi gootu jechuudha. Eh, Piroosesiin Kanaadaa hundi isaa onlaayinii irratti dhuma waan ta'eef mm.
isinirraa kan eegamu jalqaba ho- carraa hojii sana argachuudha. Kanaaf isin intarneetaan fayyadamtanaan nuti weebsaayitii isin ilaanna. Weebsaayitii sana keessa galtanii hojichaaf iyyannoo galfattu jechuudha.
Mhm. Esh, hojii barumsan osoo hin taane akkanumatti jechuun hojii humnaas haa ta'u maalis haa ta'u waan akkasii.
Ee, hojii kanneen sadarkaa barumsaan barbaanne kanneen muuxannoon barbaanne hedduu jiru waan ta'eef Mm.
kanneen humna namaa barbaadan hojiiwwan baay'eetu bahaa jira. Kanaaf isin isa isinitti tolu sanatti appilaayi gootu jechuudha. Garuu immoo jalqaba onlaayina sana irratti galmaa'uu qabdu waan ta'eefidha. Weebsaayitii sana Mhm.
keessa galtanii Kanaada malee biyyoota meeqa meeqa akkasitti jira?
hojiidhaan deemuuf biyya kamiyyuu hojiidhaan deemuu ni dandeessu garuu eh, carraan amma jiru warreen biyya alaarraa dhufaniif carraan mijatee kan jiru amma Kaanaadaadha kanaafidha. Eh, Awurooppaa irraa Kaanaadaas ni wayya kanaaf
Kanaada caalaa hundarra ammatti.
carraa ammatti eeyyee humna namaa baay'ee barbaadaa jiru waan ta'eef Mm, eh, carraa milkaa'uu isaas eh, kan bal'atu kan isaati. Biyyoota Awurooppaa hojii argatanii deemuudhaaf xiqqoo ishee rakkisaadha. Eh, gara Ameerikaa gara biyyoota kaanis akkasumadha gara Duubaay gara Kaanaadaa fa'aa yaaddu taanaan garuu eh, ammaaf humna namaa baay'ee barbaadu waan ta'eef isin gargaara.
Ammasitti ammamitti xumurachuu danda'a isa kana? Hin Hojii argame.
argannan carraa hojii argachuudhaaf akkuma isin jedhe akkuma biyya keenyatti hojii barbaaddani achittis onlaayinii irratti hojiima barbaaddu waan ta'eef appilaayi gootu yennoo galfattu kaampaaniiwwan achirra jiran kan isinitti toluuf eh, tokko qofa otoo hin ta'in kaampaaniiwwan hedduuf yennoo galfattu. Sanaan booddee kaampaaniin isin iyyata itti galfattan sun isin fudhachuu kan barbaadu tokko imeelii isiniif ergaa jechuudha. Xalayaa Ime- imeelii- Eh, Iimeelii hund- hunda isaatu achumarratti hangalfadhamoo iimeelii sana irratti immoo tokko eh, akka malee hunda isaatu iddoo baay'een galfachuu qabda jettee.
Eeyyee weebsaayitii weebsaayitii amma isin kenninu kanarra gaafa galtanii kaampaaniiwwan adda addaatu hojii ehm, maasታወቂያ hojii baay'ee baasu jechuudha. Kanaaf ka- kanneen jiran keessa galtanii rikwaayimentii isaanii yookiin immoo wanta isaan barbaadan muuxannoo hojii ni barbaadu immoo sadarkaa barumsaa kan jedhu eegalaaltanii booddee isa isinitti Aha.
toluuf imeelii ofii isaanii ni kaa'u. Kaampaaniin hundumtuu imeelii mataa isaa qaba waan ta'eef kaampaaniiwwan hojii baasan sana keessaa isa isin filattaniif imeelii isaaniitiin barreessituuf jechuudha. Maqaa keessan, biyya keessan fi hojii kana irratti hirmaachuu akka barbaaddan ibsitanii imeelii isaaniitti achi gootuuf jechuudha. Kanaaf Iimeelii hojii- ee, isaan imeelii keessan hanga torbee lama gidduutti ilaalanii deebii isiniif laatu. Yoo isin qacaruu barbaadu ta'e xalayaa isin ergu, yoo moofeel godhes akkasuma jechuudha. Kanaaf xalayaan argeessa yoo akkamiin godhe?
egaa xalayaa isin ergan booddee immoo viizaa keessan piroosesa jalqabdu jechuudha. Viizaa argachuu qabdu waan ta'eef paaspoortii qopheeffattanii paaspoortii keessan xalayaa isin qaqqabe kana walitti gootanii onlaayinii irratti ammas kan ittiin viizaatti appilaayi gootan kan Kaanaadaa baay'een isaa akkuma isin jedhee piroosesiin isaa onlaayinii irratti dhuma waan ta'eef sammuu viizaatti appilaayi gootan immoo nuti isin ilaannaa weebsaayitii jechuudha. keessa.
Boodattee jechuudha.
hojii argattanii booddee xalayaa sana paaspoortii keessan eh, dokumentoota barbaachisoo ta'an achirratti gashitu waan ta'eef onlaayinii irratti immoo qaxaroo kan ashaaraa ittiin kennitan qabsiifattu jechuudha.
Mm, Asii yoo deemuudhaaf asitti yoo inni xumuramee jedhe asitti wanti danqaa ta'u hin jiru biyya keessatti.
Egaa viizaan keessan isin rikutamee dhufe Ashaaraa kennitanii paaspoortii keessan fudhatanii viizaa keessan isin rukkutaniiru taanaan wanti isin rakkisu hin jiru. Pileenii keessanuma tikeetii keessan muratanii deemuu qofadha.
Kaffaltiin isaa yoo isaantu kaffalamoo akkamiin kaffalamoo maal akkamiin?
Kaffaltii isaa onlaayinii irratti na hojicha erga argatanii booddee gaafa viizaa keessaniif appilaayi gootan ashaaraa gaafa kennuuf jettan na qaxaroo qabsiifattan doolaarii kan Kanaadaa saddeettamii shan qarshii doolaara saddeettamii shan jechuudha. Isaa kaffaltu doolaaraan kaffaltu waan ta'eef kaardii ni qabdu taanaan kaardii keessanii kaffaltu hin qabdan taanaan immoo namni qabu akkasii ni kaffalu gochuu ni dandeessu. Kan ashaaraa eeyyee doolaarii Kanaadaa saddeettamii shan kaffaltiin isaa. Kan biraammoo kan biraammoo viizaa keessan gaafa piroosesii ni godhan doolaarii dhibba tokko isin kaffalchiisu kan Kanaadaa jechuudha. Doolaarii Kanaadaa dhibba tokko. Walii galatti dhibba saddeettamii shan. Ayi rakkoon akkatan kaffaltii isaa yoo yeruma san achirratti jiramoo akkamitti?
Kaardii isin kaardii ni qabdu taanaan lakkoofsuma kaardii maaster kaardii fa'aa kan fayyadamtu taanaan.
Isa lakkisa osoo hin taane. akkaataa damoozatti kaffalanii jedhu damooza akkamiin kaffa achirra jiramu.
Gaafuma isaanii xaliyaa sana siin erganii booddee hin dubbistu xaliyaan kun na qaqqabeera jechuun achuma irratti rikwaayimentii sana irratti ni jira. Akkuma isin jedhe gaafa hojichaaf appilaayi gochuuf galtan fakkeenyaaf weebsaayitii sana keessa galtanii hojii diraayivarii yookiin immoo shofeera gaafa ilaaltanii keessa galtanii ilaaltan maal maal akka barbaadu muuxannoo ni barbaadamu kaffaltiin isaa yookiin ji'aan meeqasiin kaffalamu otoo hin ta'in sa'aatiidhaan meeqa akkasiin kaffalamu ni ka'a. Doolaara digdamii sadii per hour sa'aatiidhaan jechuudha. Sanarraa eegalee doolaara adda addaa akkuma hojichaatti akkasitti per hour sa'aatiidhaan hammam akkasiin kaffalamu ni ka'a achirratti. isasinitti toleef appilaayi goote jechuudha.
Akkasi rakkoon qabu jechuun nama appilaayi akkaataatti godhu kun garuu na rakkisuu danda'a akkamiin inni jechuun namoota hin beeknes akkasitti rakkisuu danda'a akkaataan achitti jechuudha. Biiroo hin jira Finfinnee akkaataa itti gargaaramuu danda'u hin jira akkaataa itti naa guutuu danda'a.
Ammaaf toora bilbilaan qofa keessummeessaa jirra. gara fuulduraatti garuu jalqabuu yaadna waan ta'eef yoo nuti isin akka baasii humaa yoo ta'u baasiin ejensiidha afaan addaa garaaf namni akka baasii hin baafneef gargaaraa jirra ofuma isaatiif baasasii akka godhuuf jechuudha.
Jechuun xiqqoosii akkatti jechuun ingiliffa so'an baay'ee sulfaachuu danda'a kanumaaf akkas yoo dura muuxannoo hin qabaanne baay'ee rakkisuu danda'a waan akka isaan namoonni beeku yoo guutan immoo yeroo inni itti akkatti sila waan akkasitti ture.
dhugaadha gara fuulduraatti jalqabuuf yaadna waan ta'eef bilbilaatti cheeknoo godhaati yoo jalqabne nuti piroosesii ni goona ammaaf garuu bilbilaan qofa keessummeessaa jira ji'a booda yookiin torbee lama booda akkas bilbilaatti cheeknoo godha.
Jammarama jedhamee yaadama.
Akkasitti yaadaa jira eegi.
Rakkoon qabusti amma siifonni sana argiitiin mokkoraa oonan ta'e onna tolfaachuu baate onna tolfaate immoo sunan eegaa amma torbee lama.
Ayyee barreeffadha.
Meesaajiin hin argamu?
Toora bilbilaan qofa keessummeessina ammaaf.
Malee bilbilli hin jiru. Ashi. Ashi naafi.
Ashi. J O.
Oromifaan hin ta'u.
Oromifaan sin himu? Ashi jaa.
Jaa.
O.
O.
Baa.
Baa.
Ammas baa.
Ba jela.
Eye. A.
A.
Na.
Na.
Ka.
Ka.
Tuqaa godhaati. Ga.
Ga.
Caa.
Ca.
Ammas tuqaa godhaati.
Tuqa.
Caa.
Ca.
A.
Ta.
Eye. Bilbilli keessan riikardiin godhaa voisii.
Hin godhu. Kun immoo Eye. Inni ammatti na hasaabsaartan.
lakki godhaa hin jiru. Rakkoon koo qabadhee hin jira waan ta'eef misejii keessatti hin qabadhe. Bilbila biraa harkaa qaba.
Eye garuu kan erga barreessitanii booddee isteeppiiwwan jiran maal maal akka tuquu qabdan isinitti himaa jedheen isteeppii isaa yookiin sirriitti na dhagaa yookiin immoo barreeffadhaati. Akka warra biyya alaatti dhufaniif hojiiwwan jiran qobaatti akka filtar godhee isinii baasu jechuudha.
Namoota duraachi turanii dhufamu.
like amma websaayitiin isin kenne kanarratti warra biyya Kanaadaa jiran alaatiifis walitti makee hawaasaa waan ta'eef isin kan warra biyya alaatii dhufan qofaaf kan maastaawoqiyaan ba'u jira waan ta'eef achirratti qofa akka hirmaachuu dandeessaniif filtar gochuu qabdu wantoota isin kilik gochuu qabdan jira. Erga kana barreessitanii booddee joob baank jedhee isin dhufa googilii irratti jechuudha. googilii irratti kana barreessitu achiin gaafa intar gootanii joob baank jedhee isin dhufa.
Eshi, kun amma fakkeenyaaf amma kun xumurame.
Eeyyee, websaayitiin kanumadha. Garuu isteeppiin amman isinitti immoo akka filtar isiniif godhuufidha. Hojiiwwan jiran warra biyya alaatiif dhufaniif qofa akka baasutti isatu qabe jechuudha.
Warra biyya alaa achi deemuu barbaadammoo?
Jechuun warra lammii biyya Kanaadaa warra hin taaneef carraalee hojii bahan jiru miti warra amma fakkeenyaaf warra Itoophiyaarraa dhufaniif fa'aa qobaatti kanneen bahan jira miti. hojiiwwan akkasii qofa akkasii baasuuf maaliif walitti makee gaafa isinii baasuuf isin hunduma irratti appilaayi gootu taanaan isiniif hin milkaa'u warra biyya sana jiraniif kan bahe irratti yoo deemtanii appilaayi gootan isin fudhachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. kan warra biyya alaatii dhufan yookiin lammii biyya sanaa warra taaniif kan dhufu akka tuqxaniif jechuudha. isa kanaafidha isteeppii isaa kan isinitti himaa jiru.
Ishee isa sanatti mishi. Yookaan googilii irra seenuu yookaan.
Amma sarchi gochuu ni dandeessu. Hayyee godhaash ni dandeenya.
Kiroom irratti hin ta'a miti?
Hin ta'a iyyee. Iyyee hin ta'a.
dhufee jira isheen.
Ishi isaan amma isin kenne websaayiticha barreessitanii moo irra deebi'ee isinitti?
Lakkisumaan isuma isuma malee.
Isuma barreessitanii? Isinii dhufee maal jedhee isinii dhufe?
Warri jedhaa gubbaa olitti jalatti kiloos leerning moorreedha.
Okay, kiloos isheetu tuqa.
Ishee tuqeera. Manu sing in.
achi dhakarratti advaansed kan jettu jirti ishee barbaada.
Adee advaans